This weekend wey pass show say premier league na one of the best league for world as e be say omo so many things happen for there The return of cristiano ronaldo and romelu lukaku wey bank two goals against aston villa na one of the things wey be say e ṣẹlẹ̀ for inside the premier league weekend wey just pass like this. una oh, welcome to another episode of una favourite podcast confam football with una host b to the i to the g to the y to the a to the k big yard make una for no forget na united tori dey bring dis podcast come una lis ten ing una fit like dem on facebook at united tori and una fit also follow dem on twitter and on instagram at united tori omo for today's episode like this. eh so many <laughs> ogbonge things dey shele like this. i just dey get joy as e be say mm -mm, na na na na na wetin we expect as football fans make e shele for inside weekend na im shele make i first shokosoko mouth enter manchester united vs newcastle game wey dey play una know crowd full for inside old trafford for manchester for dat game wey dey play on saturday against newcastle united and why e be like dat omo cristiano ronaldo don come back and so many man united fans both pipo wey dey manchester and even pipo around di world dey dey eager to see dia player play back for di team afta twelve years wey e don go as e dey like that from madeira to manchester to madrid to Turin and back to Manchester. Omo, um, na long story. And during that time like this, omo, um, the guy don go eat mad form. So they he win five Ballon d'Ors, win five Champions League. Omo, um, na serial winner Cristiano Ronaldo be. And na why Manchester United fans dey get joy as e be say they carry or they sign am come back to the team after twelve years when e don comot against newcastle na the day wey be say im make im second debut as manchester united player and omo stadium choke that day as e be say the likes of odogwu of music burna boy stormzy note Three, ferguson So Ari Pinero, so many stars will be like that. Or more they they choke. Even Ronaldo chick will be say that game makes sense. Georgina Rodriguez, that guy so he show face for ultra for that day as if he say everywhere full just to watch Cristiano Ronaldo play. I don't know I na go to football Cristiano Aviero dos Santos Ronaldo, he know they disappoint well well as if he say na man for the big stage, Now, man wey be say anytime he dey come up clutch for inside football club like that. Cristiano Ronaldo sef no disappoint people wey come watch him as as e be say omo dat day e bank two goals na him be say him score first as e be say e remain small wey dem go enter half time before im come take advantage of the mistake wey newcastle keeper do wey he score una know say united fan don dey wait to do that. suu dem don dey wait to follow am do am that day omo finally finally cristiano ronaldo score im first goal back after e come back to manchester united wey give man united lead go half time Second half now, Newcastle they look threatened, then they look threatened. They can't later go score equalizer, but Ronaldo get different plans for them. As he be say, look sure as he carry the ball, run, run, run, run, finish, give Cristiano Ronaldo almost more inside the opium of the keeper go ball 2-1 hey joy choke no be small as see as man united fans take dey celebrate all over the world dem just dey shout dey get joy dey get joy goat of football is back baba knack two goals for inside that game and when dem interview am after that na the post match interview im say im dey really dey nervous say gas di body dey shake am say omo na crowd be this hey which kind yawa be this but una know now no matter how person be na humans we be and e get some kind Time wey be say fear go enter person body but na wetin you sabi do na your ability go overshadow the fear na him go conquer the fear and na wetin cristiano ronaldo show be that so now pundits dey talk say man united now dem don be like title challengers to compete with uh, the likes of liverpool manchester city chelsea and even themselves as manchester united make dem for complete na four horse race for inside the title gbege be that almost so dem feel like say cristiano ronaldo don bring one kind one kind ginger come come inside the team and according to news wey dey share today dem say for when dem dey chop um, their dinner say ronaldo after everybody chop finish ronaldo no gree chop dessert and before before man united players dey chop dessert as but ronaldo as you no chop am everybody sef dem no chop o because e be like say ah na wetin dey make dis guy They, they, they, they, they, sabi they dey fix be that and na wetin dey make am sabi play well be that im e no dey chop all those kind stuff e get some kind thing wey dey chop chop and get some kind things wey no dey chop make I for no forget for euro 2020 im e say im e no dey drink coca cola omo na water o aqua aqua drink aqua na so e talk the Man United players dem dey chop brownie dem dey chop corn dem dey drink custard dem dey chop some kind things but e be like say ronaldo no be fan of all those ones as e be say you no follow dem chop am so player sef omo im get ronaldo get influence as e be say player sef follow am say mm-mm, we no dey chop that thing so ronaldo na na na na, big impact to Man United um, dressing room as e be say e go bring lot of experience come the team and make una for no forget to rafael varane sef im go add experience to the team so the team now dey combine with youth and experience youth and experience in the sense that people like ronaldo rafael varane dem go come bring experience to our young young players jadon sancho mason greenwood so all of dem get to learn from everything so we dey feel like say man united sef dey dey title race dis season mm, na so e be for inside wetin shele for old trafford make e for no loss make e for no cause quarrel when i come back from uh, inside the market i go tell una who be the boss, for instance, Stamford Bridge. No go anywhere. After 10 years, Omo Romelu Lukaku finally scored in first goal for Stamford Bridge against Aston Villa as they be say Chelsea knack Aston Villa 3-0. Men, I for no forget Lukaku been there Chelsea over 10 years ago but he no score any goal for them for Stamford Bridge before he make a move on loan go west brom before they finally sell and go everton and since then lukaku done dey develop as player he done dey e don dey play really really well as player so he even come they attract big teams so they after an impressive season for everton manchester united come sign am for 2017 instead van twelve goals for him eh, sixteen goals for him first league um, get, um, for him first campaign for manchester united then the second season he bang twelve goals before him come move go inter milan and na for there antonio conte say omo me wey i say i wan sign you i know why i wan sign you lukaku you be world class striker so antonio conte follow am up back to back he dey say lukaku dey train two times a day dey do this dey chop this one no dey chop this one dey work on your first touches and omo antonio conte do better thing for romelu lukaku for inside inside that place. As you say, Lukaku Conte, one of the deadliest strikers for Italy. As you say, in first season for Italy, he scored 24 league goals, and the second season he scored 23. But all those seasons, he not still win Golden Boot because he get players where they say then they follow and drag and Ronaldo, Cristiano Ronaldo, they, they person wey be say e dey follow am drag now im don the competition don come england as e be say lukaku and ronaldo now go follow dey drag the golden boot but lukaku as a player don really really improve e don massively improve as a player as e be say im dey ruthless in front of goal and i feel like say for now lukaku na im be one of the most deadliest and most feared striker for inside the premier league na wetin good for chelsea team be that because na dem don dey lack that strike um, force dem don dey lack that fear factor for for striker but e be say lukaku don bring back that thing as e be say omo the guy confidence no be small He dey take on defenders im hold up play omo he second to none the guy sabi old boy sabi bully defenders and now e don sabi score so na better thing and now i dey for the first time i dey feel like say the premier league title race no be one man horse race now e don be four horse race chelsea liverpool manchester city manchester united dem go battle for the league no be small thing and the games wey all these top six clubs go top four clubs go play against each other make the likes of um, chelsea liverpool don play chelsea manchester city manchester united versus liverpool manchester united versus manchester city manchester city versus chelsea all those games like that dem go determine wetin go happen like dem go be one of no be say if dem win am dem go win league automatically but e go be one of the key determinants for inside wetin go shele for inside our league this season so premier league this season make una keep una eye on am as e be say we no know wetin dey shele make na watch as manchester city dey knack leicester city 1-0 though na narrow win but at least win na win three points na im be di koko so now no be say all of all these things wey i mention go play unbeaten goal this season because unbeaten dey kind of hard for premier league but now for the for the for, for the first time fans of all these four teams wey i don mention dem dey look say yes something fit shele for inside this league like this and na wetin good for the league healthy competition na wetin make sense for inside league like that and the golden boot race like this now no, will not be wetin we fit predict mohamed salah now don join the hundred club as he be say he score a hundred liverpool goal against um, this leeds united side for their game wey dem play on sunday so uh, harry kane no be striker wey be say you fit comot your eye for as he be say he don win golden boot two times we get cristiano ronaldo sef thirty-six years old wey be say e dey play like twenty year old pikin romelu lukaku wey dey score well well so na na better na better thing for the league and make for make na no forget ronaldo like this now don come make the league better one man like that im get mad influence for inside league and na wetin dey make every premier league fans dey happy be that so for this premier league season i dey feel like say better thing so many things go happen as e be say make we expect the unexpected as e na na so football be football dey dynamic make una keep an eye on wetin go shele for inside the premier league this season mm, na so e be for inside premier league when i come back we go chukuchuku matter champions league is back this week no kuna no go anywhere. yeah the uefa champions league don come back o oh. make una for no forget dem don do the draw before and now dem dey start the uefa champions league tomorrow omo no be small thing o oh. tuesday night and wednesday night morie is a champions That's one wey dey give people goosebumps like that omo no be small thing mm -mm uefa champions league na wetin be say fans dey always happy to to to watch be that na na na na, na competition wey be say eh omo if you win am like this eh that pride wey dem dey call you champions of europe e go dey your body for the first game for champions league This season na uh, tomorrow and e dey start wit young boys versus manchester united manchester united dey away to young boys sevilla dey face salzburg barcelona versus bayern munich mm, i know say barca fans go no go wan hear this one but for dia champions league wey dey play for 2020 um, hey bayern wan kill barca 8-2 barca fans no go ever forget that one so barca bayern dem dey meet again for di first group stage game for inside group e also dinamo kiev versus benfica villarreal those people na the europa league winner dem they face atlanta while lille they face wolfsburg the champions of europe chelsea dem they face zenit st petersburg and malmo they face juventus juventus dey away to malmo na game wey dey shele on tuesday for inside di uefa champions league be dat den on wednesday besiktas dey face borussia dortmund make i no forget borussia dortmund get one goal machine in erling haaland dat boy just dey score for fun so dat game we, do we no know wetin go shele erling haaland don score 65 games 65 goals for 65 games for borussia dortmund and e still dey 21 years old mad statistics sheriff dey face shakhtar donetsk Sporting Lisbon dey face Ajax and Liverpool dey play AC Milan. May una no forget the iconic 2005 final Liverpool vs AC Milan wey Liverpool come from behind to come win the game on penalties. Dem dey face again for inside Champions League and Milan dey come back to Champions League after a very long time. So we no we no know wetin dem fit do for inside dat place. So Milan vs Liverpool. Also Atletico Madrid dey face Porto, Manchester City dey face RB Leipzig, while Club Brugge dey play PSG and Inter Milan versus Real Madrid. Inter Milan and Real Madrid dey be like snail and a shell. Dem dey follow themselves up and down as if be say na so dem do last season. Dem be dem be group stage and dem dey the same group for inside Champions League. Na so e be for inside Champions League this week and when on on on friday we go give una analysis of wetin shele for inside the champions league wey dey play for inside this week and also preview i mean a post match interview of preview of wetin go shele for inside saturday week um, and sunday weekend wey go shele for inside football na so e be for today's episode of the podcast make una no forget na united tori dey bring this podcast come una lis ten ing una fit like them on facebook at united tori una fit also follow them on facebook and una fit also follow them on twitter and on instagram at united tori i still remain una host b to the i to the g to the y to the a to the k big yak the only intellectual agbèrò melanin pop in black skin boy fílẹ̀ ó pọ̀ peace out. omo premier league live up to expectations for dis weekend as e be say we see ogbonge matches wey sup for inside di weekend make e for no loss make e for no cause quarrel na anoda beta episode of una favourite podcast be dis confam football with una host b to di i to di g to di y to di a to di k big yak make e for no loss make e for no cause quarrel na united tori dey bring dis fantasy dey bring dis podcast to una listening una fit follow united tori on facebook at united tori una fit also like dem on twitter and on instagram at united tori omo the premier league this season no be league of shere cambia no be league wey be say everybody <laughs> you go keep your eye open as e be say you no go wan miss any action you no go wan miss anything wey be say e dey shele for inside the premier league as e be say this season prove to be one of the most toughest season for inside premier league since e don start why i dey talk like this? be say for the first time in over a decade we dey get premier league season wey be say four teams dey look sure say dem go wan win di league title no be no be say even all the all the four teams sef no be say shock no fit still happen as e be say for 2015 we get underdog wey be say e st- e shock everybody e surprise us leicester city for 2015 all of us know wetin dem do dem carry league with their squad coordinated everything attack defence that time dem get the likes of ngolo kante for midfield dem get danny drinkwater dem get riyad mahrez dem get leonardo olua dem get jamie vardy dem get morgan and dem get hoot for back so that thing now na something wey be say will not really fit talk say na so this premier league go be but this season dem dey oyinbo pipo dey say na four horse race title as e be say four teams in manchester united chelsea liverpool and manchester city dem dey look say yes e be like say na we go carry the league this season o oh. make we hustle make we hustle as e be say the race for the premier league this season no be shere kambia When i come back i go shook mouth enter ah. everything wey shele for inside the premier league this weekend. Our main focus today now about Chelsea, Manchester City, Liverpool and Manchester United. Currently the Premier League table now first and second they dey almost the same point they dey the same point they dey the same goal and everything dey stop but they get three teams wey be say they dey the same thirteen points in likes of chelsea manchester united and manchester city uh, and uh, liverpool manchester city dey ten points though na brighton dey occupy di fourth position as e be say dem dey twelve points but everybody know di im position afta everybody go soon know im position afta league go far small chelsea and um, liverpool dem don play almost di same thing for dis season for dia first game of di season dem bin play 3-0 dem play 2-0 for anoda game before they come face themselves they play one one then for their second the, for their game week four they play two zero and for yesterday wey be say uh, and na for, for the last weekend wey wey they play liverpool win crystal palace three zero while chelsea win tottenham three zero They get the same thing and na just one goal they don concede the same goal record everything the same point na im dem dey they be joint top of the league now and manchester united dey follow dem for third position as e be say dem sef dey dey thirteen points dem don score thirteen goals but dem concede four goals so their their their goal difference na nine na, na na nine goals so the thing get as e be for inside the league this season but make e for no loss make e for no cause quarrel we dey look say this season go be bigger e go dey better and we dey expect di unexpected for inside dis premier league season make una no comot una eye for di premier league dis season as e be say for october like dis man united fixtures omo no be shere cambia dem go play di top six teams once like that. i no know who arrange dat kain fixtures dem go play liverpool dem go play spurs dem go play tottenham dem go play manchester city dem go play chelsea dem go play liverpool and dem go play arsenal for inside october and almost and and inside november so no be no be no be shere kambia na na na na na na league wey be say we go keep our eye open we go make sure say we see everything wey wan shele for there chelsea don play some kind big teams before na They don play liverpool They don play tottenham They don play arsenal and all of them dey play well except for the fact say dem draw against liverpool for one one so this season get as e be like that, but make e for no loss make e for no cause quarrel una know say na wetin we we dey live for be this. na wetin we wan dey see be this competition competition competition na wetin the premier league dey all about be this. and this season make una no comot una eye make una just chill make una know as e go take happen. na so e be for inside the premier league game When i come back from inside market as i dey rush go asap we go talk about the race for the golden boot make una no go anywhere. Prior to this time, the Golden Boot, the likes of Harry Kane, Mohamed Salah, Sadio Mane, Aubameyang, all of them, they don dey win, they dey win the Golden Boot. But this season, <laughs> na omo we no even fit talk say na this person go win the Golden Boot as e be say e choke the competition choke obi obades talk say e choke but omo this we know say normal normal e get as e be everywhere stew for inside premier league this season we get so many ogbonge striker so now the golden boot race now don dey tight mohamed salah dey four goals bruno fernandes everybody know say him na midfielder but him still dey contest as he be say last season he score up to fourteen league goals so him sef dey e dey part of people wey go compete for the golden boot though the person wey dey expect say he go climb up na harry kane but harry kane get zero goals and zero assists for this season as he be say In the misfire for the beginning of of the season but harry kane na striker na world class striker wey be say you no go comot your eye for im body as e be say when e pick form like this, e dey be like fried rice wey dey sweet e go just dey chop am dey go dey chop the goals dey go na so harry kane be make i no comot una eye for harry kane so mohamed salah don get four goals for inside this league season harry kane get zero goals. Um, bruno fernandes sef im get four goals but di talk of di moment wetin pipo dey talk about basically na about cristiano ronaldo and romelu lukaku wey be say dem dey three goals each for inside di premier league make i no make i no forget dem bin do am dem bin digger am out for inside Syria a last season but ronaldo still come out on top as e be say e win di golden boot against um, all other opponents and lukaku na him come second They don carry their fight come premier league this season again so ronaldo get three goals for inside the premier league for inside two games while lukaku sef get three goals for inside three games for premier league season but we dey look say how e go be how the golden boot race go be e go choke e go choke na so e be for today's episode of una favourite podcast confam football make una no forget na still me be una host B to the I to the G to the Y to the A to the K Big Yak Umar Romede Melanie Poppin Blaskin Boy Badiabo tó pọ̀ fílẹ̀ fún make una for no forget na United Tori they bring this podcast to una lis ten ing una feel like United Tori on Facebook at United Tori una, una fit also follow them on Twitter and on Instagram at United Tori make you for no loss make you for no cause quarrel make una stay safe out there me I don't don I go peace out. omo premier league live up to expectations for dis weekend as e be say we see ogbonge matches wey sup for inside di weekend make e for no loss make e for no cause quarrel na anoda beta episode of una favourite podcast be dis confam football with una host b to di i to di g to di y to di a to di k big yak make e for no loss make e for no cause quarrel na united tori dey bring dis fantasy dey bring dis podcast to una listening una fit follow united tori on facebook at united tori una fit also like dem on twitter and on instagram at united tori omo the premier league this season no be league of shere cambia no be league wey be say everybody <clears throat> you go keep your eye open as e be say you no go wan miss any action you no go wan miss anything wey be say e dey shele for inside the premier league as e be say this season prove to be one of the most toughest season for inside premier league since e don start why i dey talk like this? be say for the first time in over a decade we dey get premier league season wey be say four teams dey look sure say dem go wan win di league title no be no be say even all the all the four teams sef no be say shock no fit still happen as e be say for 2015 we get underdog wey be say e, e shock everybody surprise us leicester city for 2015 all of us know wetin dem do dem carry league with dia squad coordinated everything attack defence dat time dem get di likes of ngolo kante for midfield dem get danny drinkwater dem get riyad mahrez dem get leonardo olua dem get jamie vardy dem get morgan and dem get hoot for back so dat team now na something wey be say we will not really fit talk say na so this premier league go be but this season dem dey oyinbo people dey say na four horse race title as e be say four teams in manchester united chelsea liverpool and manchester city dem dey look say yes e be like say na we go carry the league this season o oh. make we hustle make we hustle as e be say the race for the premier league this season no be shere kambia When i come back i go shook mouth enter ah. everything wey shele for inside the premier league this weekend. Our main focus today now about Chelsea, Manchester City, Liverpool, and Manchester United. Currently, the Premier League table now, first and second, they dey almost the same point, they dey the same point, they dey the same goal, and everything dey stop. But they get three teams wey be say they get they dey the same thirteen points in likes of chelsea manchester united and manchester city uh, and uh, liverpool manchester city dey ten points though na brighton dey occupy di fourth position as e be say dem dey twelve points but everybody know di im position after everybody go soon know im position after league go far small chelsea and um, liverpool dem don play almost di same thing for dis season for dia first game of di season dem bin play 3-0 dem play 2-0 for anoda game before they come face themselves they play 1-1 then for their second for their game week 4 they play 2-0 and for yesterday wey be say uh, and na for, for the last weekend where wey they play liverpool win crystal palace 3-0 while chelsea win tottenham 3-0 they get the same thing and na just one goal they don't concede the same goal record everything the same point Now in the day they be joint top of the league now and manchester united dey follow dem for third position as e be say dem sef dey dey thirteen points dem don score thirteen goals but dem concede four goals so their their their goal difference na nine na, na, nine goals so the thing get as e be for inside the league this season but make e for no loss make e for no cause quarrel we dey look say this season go be bigger e go dey better and we dey expect the unexpected for inside this premier league season make una no comot una eye for di premier league dis season as e be say for october like dis man united fixtures omo no be shere kambia dem go dem go play di top six teams once like that i no know who arrange that kind of fixtures dem go play liverpool dem go play spurs dem go play tottenham dem go play manchester city dem go play chelsea dem go play liverpool and dem go play arsenal for inside october and almost and and inside november so no be no be no be shere cambia na na na na na league wey be say we go keep our eye open we go make sure say we see everything wey wan shele for there chelsea don play some kind big teams before na dem don play liverpool dem don play tottenham dem don play arsenal and all of dem they play well except for the fact say they draw against liverpool for 1-1 so this season get as e be like that but make you for no loss make you for no cause quarrel una know say na wetin we lead we dey we dey we dey live for be this na wetin we wan dey see be this competition competition competition na wetin the premier league dey all about be this and this season make una no comot una eye make una just chill make una know as e go take happen that's what it be for inside the premier league game When i come back from inside the market as i rush go asap we go talk about the race for the golden boot make una no go anywhere. prior to this time the golden boot the likes of hurricane mohamed salah sadio mane obameyang all of dem dem don dey win dem dey win di golden boot but dis season na omo we no even fit talk say na dis person go win di golden boot as e be say e choke di competition choke obi obades talk say e choke but omo we know say normal normal e get as e be everywhere stew for inside premier league this season we get so many ogbonge striker so now di golden boot race now don dey tight mohamed salah dey four goals bruno fernandes everybody know say na midfielder but im still dey contest as e be say last season im score up to fourteen league goals so im sef dey e dey part of people wey go compete for the golden boot though the person wey dem dey expect say he go climb up na harry kane but harry kane get zero goals and zero assists for this season as e be say In the misfire for the beginning of, of the season but harry kane na striker a world class striker wey say you know, go comot your eye for him. body as e be say when he pick form like this, e dey be like fried rice where they sweet He go just they chop am they go they chop the goals they go Now so harry kane be make i know no comot una eye for harry kane so mohamed salah don't get four goals for inside this league season harry kane get zero goals um, bruno fernandes sef eh, im get four goals but di talk of di moment wetin pipo dey talk about basically na about cristiano ronaldo and romelu lukaku wey be say dem dey three goals each for inside the premier league men i no men i no forget dem bin do am dem bin dig am out for inside Syria. Ah, last season but ronaldo still come out on top as e be say e win di golden boot against am um, all other opponents and lukaku na im come second dem don carry dia fight come premier league dis season again so ronaldo get three goals for inside di premier league for inside two games while lukaku sef get three goals for inside three games for premier league season but we dey look say how e go be how di golden boot race go be e go choke e go choke that's all e be for today's episode of una favourite podcast confam football make una no forget na still me be una host b to the i to the g to the y to the a to the k big yak umar omede melanie poppin blaskin boy ibade abo tó feel fílẹ̀ we make una for no forget na united tori dey bring this podcast to una listening una fit like united tori on facebook at united tori una, una fit also follow them on twitter and on instagram at united tori make you for no loss make you for no cause quarrel make una stay safe out there me i don waka go peace out.